ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kanabizwaho nanjye venuste nshimiyimana muri iki kiganiro cyo gusoza umwaka no gutangira umushya turasubiza amaso inyuma twishimire abaje mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka ababo bakababona kubera igihe gito ntabwo muri bushobore kumva inkuru z'ababonetse bose twabahitiyemo zimwe duhereye ku bwinshi bw'imyaka yari ishize batandukanye n'uburyo batandukanyemo twifuje kurangiza umwaka twishimana n'ababonye imiryango ijwi ry'amerika radiyo yanyu ibigizemo uruhare ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
agasaro kaburaga kabonetse
umubirigi kazi ukomoka mu rwanda Hélène Eveline Schmidt yaje mu kiganiro ashaka umuryango we yari amaze imyaka mirongo itanu ashakisha yarahebye yabyawe n'uwari umuyobozi wa teritwari umubirigi antoine schmidt mu gihe cya gikoronize umuvandimwe we twamubonye muri tanzania nyuma y'imyaka mirongo itandatu n'umwe asubira mu rwanda bahurirayo kugira ngo bazajyane ku ivuko dore inkuru twakoze ageze mu rwanda madamu schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka makumyabiri ahuye n'umuryango we ibyishimo biramusaba
birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye ndibaza niba ari byo cyangwa se nongeye kurota ndishimye cyane
ikiganiro agasaro kaburaga cy'ijwi ry'amerika cyakoranye bya hafi n'ishyirahamwe metisi du monde mu gushakira madamu shimita umuryango yamuhuje na murumuna we mariana faustin karangwa wavuye muri tanzania aje kumwakira avuye mu ndege amanutse hariya mu kibanza cy'indege twaramukanyije amarira ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugera gutya gusa kugenda kubera ko nishimye ubwo eveline yarangishaga umuryango we gakwerere manzi claude yaramwumvise asanga azi ababyeyi be ndetse na murumuna we mariana yihutiye kubimenyesha guhuza eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa ndashimira cyane ijwi rya amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuza abantu bamaze imyaka irenga mirongo ingahe irenga nka mirongo itanu bataziranye ariko ikabahuza nkabashimira cyane cyane ijwi rya amerika mbese nta kuntu nabona nayishimira iragahoraho tu ihuza imiryango yakirwa bwa mbere mu kiganiro agasaro kaburaga madamu schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu rwanda yawubonye arishima arashima Je suis très reconnaissante pour le Voice of America, puisque c'est grâce à eux que euh, j'ai pu retrouver ma sœur. Et donc, euh, j'avais presque perdu.
ndashimira cyane ijwi rya amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye nari nataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpuye n'abandi bagize umuryango
et aussi rencontrer d'autres membres de la famille et donc euh, de quelqu'un qui était un peu uh, seul, perdu.
ku muntu nkanjye wari nyakamwe ndi nyamwigendaho i burayi ariko nkaba nari nzi ko inkomoko yanjye iri muri afurika ko mama ari umunyarwandakazi nari narabuze aho nerekeza
Donc, euh, je me sentais complètement perdue. Et bon, les- je suis déjà venue avant.
nigeze kuza mu rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu nje gushaka mama ariko ubu ngarutse nje guhura n'umuryango wanjye ndanezerewe cyane
Euh, ma famille, et je suis très, très, très émue et contente.
Hélène Eveline Schmidt ni umwe mu bana bavutse mu gihe cya gikolonize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura ba nyina bakabajyana i Burayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo abametisi bo mu Rwanda bari bakereye kumwakira nk'abametisi ndavuga mu izina ry'abametisi twishimye cyane eh, guhera igihe twumvishe iyo nkuru ko yabonye umuryango twarishimye cyane duha imana icyubahiro niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje nanone turongera turishima turabyina turamuhobera turaseka ni rwa rukundo ni urukundo abametisi dukundana verine we yabonye umuryango ariko hari n'abandi ni ikibazo kiri ku bantu benshi kiri ku bametisi benshi
Madame Hélène Eveline Schmidt niwe mumetisi ubaye imfura y'ikiganiro agasaro kaburaga mu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize thank you thank you Thank you, Voice of America.
Yes, thank you very much.
turi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa kane umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru i butare yahunze bamuhetse agera muri zayire ababyeyi be babaga muri komine giti ahahoze ari muri byumba ku itariki ya kabiri ugushyingo mirongo cyenda na gatandatu nibwo inkambi ya kashusha yatewe abari bayirimo bakwira imishwaro hitiyaremye aimable wari ufite imyaka hafi itanu yahungiye mu ishyamba aza guhura n'umugiraneza wamufashe akaboko bararana rubunda kugeza bagarutse mu rwanda hitiyaremye aimable ari mu karere ka kicukiro akagari ka gitaraga umurenge wa masaka intambara yabaye mba i butare kwa nyogokuru ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba ibyumba mu cyahoze ari igiti hanyuma intambara ibaye tujya duhungira mu- mu cyahoze ari zayire tuba mu nkambi iyo bitaga kashusha hanyuma biba ngombwa yuko ha- haterayo intambara turatandukana kugeza na magingo n'aya ngaya abo bantu ntabwo nongeye kubabona none se ko wari i butare bo Mm, bari muri giti mwahuriye kashusha nyuma byagenze gute kashusho twagiye tuvuye muri butare m- mbana na na famiye yo kwa nyogokuru ni- ni abo bantu twahunganye mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye gusa bakambwira yuko papa na mama baba mu- muri byumba mu cyahoze ari giti ariko bo ntabwo uzi nimba barahunze ntabwo wigeze umenya amakuru yabo oya ubwo intambara yari inziba ntari nababona hanyuma se muvuye mu nkambi ya kashusha wagarutse mu rwanda abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nawe mu rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari aho hantu muri kashusha mu mu nkambi tuhari iyo ntambara iba i- niho twatandukaniye ah, ubwo muri famiye nabanaga nayo nari ndi kumwe n'umukecuru ariwe nyogokuru wanjye nkabana na mubyara wanjye witwaga mariya ntakirutimana na na ba marume banjye babiri umwe yitwaga vedasti undi akitwa supiriyani icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi edasi yari yagiye gushaka imiti kwa muganga uwo umu- mukuru we ari we supiriyani yari arwaye dutandukana rero uwo nguwo n- ubwo intambara yateye buri umwe acukwe ari uwo mukecuru yaciye ikwe n'abo ngabo baciye ikwe kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabo nzi U- uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuha izina eh, yitwa nde uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya n'abo ngabo amazina yabo nzi usibye mubyara wanjye nzi amazina ye yombi abandi nagiye menya rimwe rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga none se mariya ntakirutimana ni ni mubyara wawe Iyi yari mubyara wanjye ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru ari uyu vedasite eh, na sipiriyani mwese byarakubise muratatana ntabwo uzi irengero ryawe
byarabaye turatandukana ntago na ntago nigeze menya irengero ryabo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ngereranyije eh, twavuye mu rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka ine uko ngereranya kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite bakavuga ngo umuntu ubasha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo niwe ujya mu mwaka wa mbere basanga ngewe simbishoboye barambwira ngo ninege garidiyene iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda yego hanyuma mirongo cyenda na gatandatu na karindwi um, mugaruka mu rwanda ugarutse mu rwanda wagiye he? ko nta babyeyi wari ufite ngarutse mu rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya kongo tubana muri kigali hano n'ubundi ahantu bita i nyamirambo hariya muri rwampara tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga abandi bantu bari bacumbikiye b'abapangayi bara- barambwira ati ngwino tukwijyanire tukujyane mu rugo bazagufata neza bazakurera uwo muntu wanjyanye yangejeje mu rugo ni abo bantu bandeze na magingo n'aya ngaya nibo nita papa na mama mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo aya n'aya
ariko se hitiyaremye karame tubwire hano mu kiganiro agasaro kaburaga u- umwana w'imyaka itanu itandatu
Mm.
ahunga ate agenda ate ayo mashyamba umbwira wahuriyemo n'umuntu wakugaruye mu rwanda mbwira muri make ibyo wibuka muri makeya ibyo nibuka tu- tu- tuva mu rwanda byo mbyibuka ni uko nagiye bampetse Hmm, hamwe baran- barankiraga imbere nkagenda namara kuruha bakankira mu mugongo mhm.
ni uku buryo nahunzemo noneho ho- ako tumaze kugera hariya muri zayire habayeho nk'agahenge imyaka isa nk'iyisunitsemo Hmm, noneho mbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza mhm.
hanyuma ubwo intambara ku bisebo bamwe burira amashyamba abandi bagira ibiki nuko nanjye ndarorongotana mpura n'umugiraneza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho uzarara aho nzagwa nawe uzagwaho Hmm, ni uwo twazanye mu rwanda ariko tugeze mu rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza
nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda nzabona impa bernard avanye michel hitaremye ku irebero akamuhungishiriza i butare ku mukoni aho yavuye ahungira muri zayire twamubonye mu karere ka gicumbi umurenge wa mukarange akagari ka rugerero umudugudu wa rurembo yahavanywe n'umugiraneza inkambi zimaze gusenywa nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu hitaremye abonye umuryango wabaga mu rwanda uraho neza berina muraho murakomeye meze mute ni ukuri ndishimye cyane kumva mukiriho turiho ni ukuri ndumva nishimye Ye- turiho turi kugushaka nabonetse ndahari ndi i kigali si ndahari ndishimye cyane niteguye kubabona rwose mfite ubwuzu bwinshi kubabona Eh, turahari mama wawe arahari nakure konsore mwana we arahari n'abagaza arahari bene nyoko bose ba- barahari Aro- imana ishimwe we e, ubu se muherereye hehe ndi mukarange eh, nyine mu murenge wa mukarange wigeze ku- kuvuga ko wagiye kudushakishiriza Mm.
giti ahantu bita giti none ubu urabonetse venusi imana guha umugisha ugakurura agaheka unkoreye ibintu ntari nzi ko bizabaho kuri isi y'abazima ni Hmm, duheba nibaza icyo nzabwira abana banjye ni ukuri ndishimye hmm.
imana iguha umugisha iguha umugisha ntaguhe n'ijoro urakoze cyane aimable nanjye ndagushimira kuba waraje hano mu kiganiro uh, agasaro kaburaga utwizeye uvuga uti nimumfashe wowe hari ikindi ushaka kongeraho nzabona impamvu mbere y'uko ngusezeraho ndagira ngo gushimire imana ikomeze iguhe umugisha kandi gukomeze no kujya muhuza abantu iki ni igikorwa ki- gitangaje abantu rwose twakagombye kwishima twiteguye ko twabakira pe ngaho rero namwe mugire umunsi mwiza amahoro y'imana yego murakoze imana ibakomeze kandi namwe turakomeza kubasabira Murakoze cyane.
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine igihe abantu bahungaga intambara yari ikomeye mu mujyi wa kigali no mu nkengero zawo abari mu bice bya kabuga kanombe na remera bahungiye mu mujyi wa kigali bamwe banyuze muri eto ku kicukiro nakiriye umwana w'umukobwa waburanye n'ababyeyi be bahunga yari afite hagati y'imyaka itatu cyangwa se ine eh, yitwa nonsiyata kaneza atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka katabaro umudugudu wa kigarama dore uko yavugaga amateka ye nagira ngo mumfashe nanjye mbone ko nabona umuryango wanjye twaburanye muri jenoside umuryango wawe mwaburanye gute byagenze gute hari ryari umuryango wanjye nyine usibye ibyo nibuka twaburanye nyine turimo guhunga ahantu twari twakambikiye noneho bariruka barahadusiga nyine dutatana kuva ubwo ngubwo kugeza izi saha aho hantu mwari mukambitse hitwa gute ho ntago mazi usibye ko batubwiraga ngo ni mu nzu zavaga mu nce za murinzi niko bambwiye umuntu wanuraguye hano mu mujyi niko yambwiye ariko se aho mwari mutuyeho urahazi urahibuka ntabwo mbyibuka n'ababyeyi bawe amazina yabo ntabwo uyazi ababyeyi banjye numvaga bavuga ko yitwa butera yego
mama nkumva ko bavuga floride florida ntari ntayandi mazina wari uzi
nta yandi nari nzi muganira ntigeze wumva avuga ah, komini mushobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba bakomokamo Ah, ah. gusa yambwiye ko yantoraguye mu mujyi Hmm.
kubera ko yanantoraguye ngo agahita anjyana muri congo yego bo bari batarahunga ino i kigali yego anjyana muri congo arongera arangarura turakomeza turabana nko muri bibiri na cumi na kabiri yaranganirizaga akambwira ati tuzashakisha gute ndavuga nyine uko imbaraga zawe zingana kubera ko nta bushobozi yari afite nibwo uzabikora
ndifuza kubumvisha ukuntu kaneza nonsiyata yavanywe mu menyo ya rubamba ari igitambambuga bigakorwa n'umubyeyi w'impuhwe nyinshi wigomwe byinshi kugira ngo acungure igisekeramwanzi yamuraranye rubunda mugendana amajoro n'imitaga nguyu nyirabashumba patriciya uriya mwana rero uretse ko yari mutoya yari mutoya ibintu byinshi ntabwo abizi yego uriya mwana ngewe mvuye ku isoko hari hari muri jenoside yego yari igeze mu kwezi kwa gatanu kuko nyine yagendaga ahunga niba ari ahafashwe niba ari ahagize abantu bagahunga bakavamo Hmm, uriya mwana rero duhura yego twahuye yewe mvuye ku isoko mbona ako kana mbona karagenda kari konyine Hmm, mbona mbese nyine ijisho rya mukuru nabonye kadafite aho kajya ha- nta cyerekezo kari gafite hmm, noneho ndamubaza ese mwana ugiye ngo ntaho Ibyo- amaze kumbwira ngo ntaho ndamureba nsanga uwo mwana nta- ari uwo mu mpunzi kubera ko icyo gihe eh, ku kimisagara hacaga impunzi ziva i kanombe
pawe felicien butera twamusanze mu karere ka rwamagana umurenge wa muyumbu akagari ka nyarukembe umudugudu wa rubona dore uko yabyakiriye njye nari ntoya yari ikabuka noneho tuza guhungira mu mujyi mu gasantere ka kabuga hanyuma muvuye i kabuga mwageze gute rero mu mujyi rwagati i kigali rwagati ku- ukuntu byagenze wa- wa- u- abenshi kabuga nta- ha- havuyemo bakeya na- n'uwo bari bambwiye ko yageze kuri aheto ariko natekereza kuri aheto ikimbaniro ryarahabaye kandi kayari ka- kakiri akana gatangira uwa mbere niyo mpamvu ntaho ntaho niriwe n'abaza nari naramuhebye nari nzi ko byarangiye kuko ngo habaye ikimbaniro cyane ndavuga ni kubera ko ari akana n'abantu bakuru kuba baraguye nta akana ndavuga nti twese mbese umuntu agiye agenda uko nta muntu wa- navuga ngo umuntu agiye aramenya aho undi yagiye mbese byabaye nk'ibitangaza birumvikana kugira ngo wumve umwana mwatandukaniye kabuga bakubwira ko yagiye ku reto nta nubwo wamenye ukuntu yageze aho ngaho ku isoko ry'i kigali eh, ugiye kumva umwumva ari ku ijwi ry'amerika
rwose kandi rero nanone ijwi rya amerika kugira ngo rimwe na rimwe abenshi kugira ngo bari twe- twebwe abantu bo mu cyaro ntabwo tuba tubinabisobanukiwe Mm.
nayo na ziriya mana zatumye aba- abageraho ni nk'ibitangaza imana yashatse gukora mbese ijwi rya amerika ubu nanjye nzajya ndikurikirana buri gihe nibyo
buri gihe buri gihe buri kaneza anonsiyata umwana wari ufite imyaka ine muri mirongo cyenda na kane yabonye umuryango we nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda nyuma y'iminsi itatu gusa aje mu kiganiro agasaro ka buraga navuganye nawe amaze kubonana na papa we yasabwe n'ibyishimo
narishimye cyane narishimye sinzi ukuntu nabivuga narishimye nawe arishima aranganiriza nyine ambwira ukuntu byagenze ambwira ko nyine twari twakambikiye hano kuri leta ariho twatandukaniye ambwira nyine n'iwacu nyine nyirizina ndishima pe narishimye kandi warakoze imana izaguha umugisha
agasaro kaburaga kabonetse
mu rwanda kubera amahano yahabaye mu bihe bitandukanye hari abanyarwanda bariho bazi ko basigaye bonyine batazi ko hari undi muvandimwe ukibaho urugero ni musabyimana julienne waje mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka kumenya niba umwana w'umuhungu abereye nyina wabo aheruka dore hashize imyaka mirongo itatu n'itanu akibaho uwo mwana twaramubonye ubu ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itanu wubatse dusubize amaso inyuma twumve uko Musabyimana Julienne yamuvugaga atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu w'ihuriro ise yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba ni nawe uwo mwana yahise nyine yitaba imana njye nsigara mbi nyina wabo mu uwo mu- gihe rero cyo kugira ngo uwo mwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se w'uwo mwana ari umunyagisenyi yitwa ngarambe desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i buraya witwaga murenzi wakoraga muri sheyashika wakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo mbese dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara birateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho
Mm. umushiki wawe ngo mu- mu- murumuna wawe yitwaga nde nyakwigendera murumuna wawe yitwaga nyiratabaru yitwaga nyiratabaru felicita hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye izina ise yari yaramwise yamwitaga nzaramba ariko akabyiniriro ke akiri umwana yitwaga ruduri bamwitaga ruduri ise ni ngarambe dizi wakomokaga ku gisenyi akaba yari afite na na mukuru we witwaga murenzi bambwiraga ko akora muri shehashika yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze am- niba hari icyo azi kuri uwo mwana ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye none se niba umwana ari kumwe na se eh, wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe ikibazo mfite ngewe ni ukugira ngo umenye yuko uwo mwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina
duhereye ku makuru yari yaduhaye akatubwira ko se wabo wa yosefu nzaramba wari umuganga muri sashika witwa desire murenzi ashobora kudufasha twaramubonye aradufasha duhuza na yosefu nzaramba atuye mu karere ka ngororero umurenge wa kavumu akagari ka tetero umudugudu wa gatsibo ari mu kiganiro agasaro kabura gahura na nyirasenge murakoze none mbwira ni wowe duheraho umwana washakaga hashize ibyumweru bibiri uje hano mu kiganiro agasaro kaburaga umuheruka hashize imyaka mirongo itatu n'itanu ni yosefu nzaramba n'umwana wa murumuna wawe yabyaye yabyaye hanyuma tumusabira akaza kwitaba imana imana imuheruko ridashira none kuba warabonye umwana wawe wo byakirya ute narishimye cyane cyane kandi namwe narabashimiye numvise nyine mu mutima wanjye nshimye nshimiye imana cyane kuko namubonye yego ariko turagaruka ku byishimo byawe mu kanya mvugana n'umuhungu wawe nawe yarambwiye ati ntabwo nari nzi ko ngifite umuntu ukomoka kuri mama kuri iyi si none biranshimishije ko nongeye kubona undi mama yosefu nzaramba umubyeyi wawe nguyu mbaye nka wa mubyeyi turamya twese ngo nguyu umubyeyi wawe none yosefu nzaramba wowe kubona umubyeyi wawe nyuma y'igihe cyose n'ibigeragezo wanyuzemo wabyakiriye ute banutse nshimira imana buriya ngewe ntabwo nabona uburyo mbivuga kubera iminsi yari ishize n'imyaka yose ku myaka igera muri mirongo itatu n'itandatu mirongo itatu n'itanu yari myinshi kubaho umuntu adafite umubyeyi kabone n'iyo umuntu waba umubona arimo aragenda ariko yumva ko nta mubyeyi afite nta muntu wo mu muryango agira buri gikomere kiba kiri mu mutima kimenywa nawe nubwo wenda tutarahura amaso ku maso kubera ko nkiri ku ishuri ariko mu by'ukuri nabyakiye neza kandi byananshimishije ni igikorwa cyiza imana yakoze kandi no mu byo twavuganye ubushize navuga ko nshima imana cyane kuko iki gikorwa nta n'undi muntu wabona uburyo akivuga mbese kuri ngewe ni ibintu bisa nkaho byandenze mu buzima
urakoze cyane mubyeyi umbwira nabumva ijwi rya amerika utunyuriremo n'iki muzaganira n'icyo uzamubwira ikintu nzamubwira nzamubwira yuko nishimye bitewe n'iminsi nanjye ntabwo najyaga ntekereza yuko uwo mwana akibaho nashakishije ntomboza gusa mbuga reka numve ariko ngiye kumva numva umwana ariwo ubwo nzamwakira neza rwose nishimye nishimye cyane muri ngewe mfite ibyishimo bisaze kubera yuko nzaba mubonye ari bwo bwa mbere nzumva nshimiye imana cyane
agasaro kaburaga kabonetse
uwitwa mukankusi mediatrice yaje hano mu kiganiro ashakisha umwana we witwa tuyisenge batandukanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda barahura kubera ikiganiro cyanyu agasaro kaburaga dusubiza amaso inyuma twongere twumve uko batandukanye mukankusi mediatrice atuye mu karere ka gasabo akagari ka kibagabaga umurenge wa kimironko umudugudu wa nyiramugana muri iki kiganiro no kugira ngo mumfashe wenda nibishoboka muzamuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda igihe rero jenoside yatangiraga mu rwanda mu kwezi kwa karindwi abantu bahungiye muri congo umwana yahungiye muri congo na bakuru be ari kumwe na papa we noneho mu gihe cyo kugaruka mu rwanda muri mirongo cyenda na gatandatu umwana we yaramubuze agaruka agaruka ari kumwe n'undi witwa na mukuru we witwa eric bakunda kwita muzungu dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe uravuze uti ni mirongo cyenda na kane barahunze bahungira muri congo icyo gihe wowe wari hehe ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu bandashe barandashe bandashe amaguru mfitanye indwara nyine ubwo basize ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandashe amaguru yose ngewe ntabwo nabashije guhungira muri congo nasigaye mu rwanda usigara mu rwanda umugabo wawe n'abana be batatu ba abana banyu barahunga bagarutse muri mirongo icyenda na gatandatu agarukana babiri asigaye umwe yego impamvu tuyisenge yasigayeyo ni iyihe amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa nyiranzage yitwa rashyari ariko bakunda bakunda kumwita bakunda kumwita akazina ka nyiranzage bumvise barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri gatare i gatare wabaga mu nkombe ya gatare mu mashyamba noneho ngo barashe yari amufite aramubwira ngo bagende umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda undi rero ngo nyine akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera
none se tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane icyenda na kane yari afite imyaka itatu
none se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe batangiye kurasa rero we adahari ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nibumva hari ikintu kibaye adahari uwo rero witwa muzungu we arahaguma ubwo witwa kazeye na nyiranzage bo baragenda noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we ubwo kazeye we yanga kugenda ataha ngo yanga gukandagira amabyi mu nkweto ze zari zacitse noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi nta muntu wigeze akomoka muri kongo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe
oya nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye nkajya muri kuwa ruje kacyiru njya muri kuwa ruje i kabgayi njya n'ahantu bita ishyogwe hose nshakisha umwana ariko ndaheba wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu rwanda ushakisha yego bakakubwira ko batamubonye yego pe baka hari n'aho bashyize abana kuri rasamburoma hari n'aho byakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirire agahinda
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ndifuza kubaha akanya ko gusangira ibyishimo kw'abantu bahuye bari bamaze imyaka makumyabiri n'icyenda batabonana bahujwe n'ijwi ry'amerika nshimishijwe no kubakira wowe mukankusi mediatirisha nawe michel muhawe n'imana ikaze ku ijwi ry'amerika yego murakoze ndaguheraho wowe nk'umubyeyi umubyeyi wari umaze imyaka myinshi ushaka umwana ubu mukaba muri kumwe ni ikibazo wavuga uti ku cyari cy'abaza buri gihe ariko se nk'umubyeyi wari umaze imyaka ingana gutya utabona mwana wawe ubu mukaba mwicaranye tubwire kimwe n'abandi babyeyi urumva umeze uti mva hari n'igihe ibyishimo byarandenze nk'uko wabibonye mu mafoto nakoherereje ibyishimo byarandenze amarira araza mbese ntabwo namenya namenya mbikubwira ngo ikizu mfite ibyishimo byinshi cyane muhawe n'imana ari iruhande rwawe ubu tuvugana harashize ibyumweru bike tuvuganye mutari kumubwira uti maze imyaka mushaka naramubuze nawe agushaka ubu muricaranye ubu tuvugana nibyo nshaka kumenya urumva umeze uteye
ndishimye cyane rwose pe mfite ibyishimo byinshi noneho unyemerere ngo usubize inyuma gatoya igihe umwana yari amaze kukumva nawe agafata agakona akaza aho gushaka igihe bakomaze bakubwira bati umwana wawe araje amafoto ntayabonye ariko se ukimureba mu maso waramurebye umubona nk'igitangaza kibaye waravuze uti gusa ni agasaro kaburaga niki cyarije mu mutwe wabo icyo gihe cya mbere cyo natekereje ko ari imana imunzaniye ariko cya kabiri nahise nibuka ko ndavuga burya bwose iyo mba naravugiye ku ijwi rya amerika kera birashoboka ko mba naramubonye gusa nkurikije isaha yagereye mu rugo sinari impari ariko aho namukubitiye amaso ko yaje nko mu gitondo nko mu ma saa tatu ariko njye namubonye ahajya mu ma saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba ariko n'ubundi nashakaga kubanza kubyakira neza ngo numve ko ari we koko ubwo rero nkimukubita amaso rwose naravuze ntaba abantu ntaba abantu rwose imana izabaha umugisha pe
murakoze cyane muhawe n'imana michel muri kumwe muhawe n'imana uranyumva komera cyane nawe ndakubaza icyo kibazo uza hano mu kiganiro agasaro ka buraga naguhojeje nk'abandi bantu uko mbigenza ngusaba kwizera ngusaba gutegereza ukazabona umubyeyi wawe umubyeyi wawe wamubonye uramufite mbwira ibyishimo byawe birangana bite byari ibyishimo urumva byari nk'umunsi mukuru biruma imyaka makumyabiri n'umunani yari ishize nabona ababyeyi nari kumwe n'ababyeyi banjye wumva byari ibintu bibabaje arababonye numva ndishimye cyane
muhawe n'imana muhawe n'imana hari abandi bana bameze nkawe benshi benshi baburanye n'ababyeyi babo kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza n'ubu babashaka bakababura hari abaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bakagira amahirwe bakagira imana nkawe bakababona ubu ngubu ubonye umubyeyi wawe mbwira ni iki wabwira abandi bana n'icyo wabashishikariza gukora
icyo nababwira nabashishikariza ni uko batacika intege naho kuko imana irahari nawe harya bazababona bakanyura ku ijwi rya amerika urakoze cyane mubyeyi mukankusi nawe icyo kibazo ndakikoza mbere y'uko turangiza ubu ngubu imana yakugiriye ubuntu nk'uko wabwifuzaga umuhungu wawe muri kumwe nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani hari ababyeyi benshi benshi bameze nkawe nabo bifuza kubona abana babo nicyo wababwira muri kano kanya mbere y'uko turangiza
yewe gahunda nafasha umubyeyi we ni ukumuha inomero zanyu nkamubwira ntishakire ahangaha kuko njye ntangiye kuvugana namwe mu by'ukuri nta n'ukwezi gushize ubu rero umubyeyi wese namushishikariza kubegera mukamufasha ariko hamwe no gufashwa n'imana ko ariyo nkuru ariko byose nabonye ko bishoboka pe ntabwo ari mwe mufite ubushobozi buruta ubw'imana ariko imana irabakoresha kandi kubera imihati namwe mukiraho ni ukuri kubagana ni ibintu ni ibintu bifite agaciro gakomeye nibajije impamvu ahubwo ntabikoze mbere y'igihe ariko ubwo ni igihe cyari kigeze ngo imana isubize amasengesho yanjye amasengesho yawe imana yarayumvise nongeye kubashimira kuba mwampaye kano kanya kugira ngo musangize inkuru nziza abumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika ngushimire nawe muhawe n'imana misheli na mama wawe mukankusi mediatirisha mwese mwese mbifurije kugira urugwiro n'amahoro y'imana yego murakoze nawe turagushimiye
agasaro kaburaga
witwa mutsobekazi Esther yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu burundi akaba mwene gakwaya simewoni wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu rwanda ariko igihe umuryango we wahageraga nyuma ya mirongo icyenda n'ine wasanze bamwe batakiriho abandi baratatanye yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri gakwaya simewoni bari batuye i nyanza ya nyabisindu twarashakishije tumenya ko afite mukuru we witwa suzanne mukandekezi igihe cyo guhura ijwi ry'amerika yari hari eric bagira ubusa aratubwira uko byagenze
urwo rusaku rw'umukecuru mwumva si urw'umuntu uri mu kagatabaza ahubwo bumbatiye ibinezaneza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka mirongo itandatu n'ine bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka asharira yaranze u rwanda nimugwa nimugwa nimugwa nimugwa niko waburiye hariya none none kandi nimugwa ni niko urejejwe n'iki ngo ceceka ceceka turahari ihangane ihangane ihangane turahari ceceka
turi mu mudugudu wa nyagatovu akagari ka kavumu umurenge wa busasamana i nyanza hafi yo mu rukari mu majyepfo y'u rwanda mu bavandimwe bahuye ku isonga hari madamu esiteri mutsobekazi n'umukecuru mukuru we suzanne mukandekezi w'imyaka mirongo irindwi y'amavuko bavukana kuri se na ba nyina batandukanye abavandimwe ntibarashira impumu yewe abadata twese we utuburiye hafi aho koko aha hafi aha ngaha ubundi ko ndabasana na mariya urinda kurira sinabikubwiye se urinda kurira urinda kuvugira kuri radiyo urira koko turi aha hafi aha ngaha iruhande rwawe Hmm? turahari humura abana ubereye nyirasenge barahari abo ubereye nyinabo barahari nanjye ndacyahari ndacyahari mana ishimwe we mureke mureke tujya icyubahiro ni icyo witeka cyane
imana ishimwe ko bwacu watubuze nigeze gushaka nanjye kumushakisha noneho bene nshuti yaguha inomero zikancaho niba sinzumvise neza urumva Eh, numva sinzumvise Kutizanira neza.
agatsindwa.
agerageza gufata agakaramu arazivuga kandi agasubiramo ariko nafashe agakaramu ntandika nkumva nguzemo umubare abo bantu bakora akazi gakomeye ngenda ndabakunda cyane
ye mwana wo mu ijuru we nikoye uyu ndetse n'uwacu niko musobeka utuburiye ahangaha hafi
nta kibazo hafi aha koko
sawa ubonye atari hafi
Eh,
yego mana yanjye imana imbazi ibyo yakoze turayiririmba turayiririmba mu kanya we turayiririmba
mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda simiyoni gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri tanzania nyuma ahungira mu burundi wenyine asiga umugore we witwaga rasheli nyirakayonga n'abana nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we odeta mukarushema mu burundi uyu mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro babyaranye abana babiri bucura ni madamu esiteri mutsobekazi w'imyaka makumyabiri n'icyenda y'amavuko gakwaya mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka kirehe hafi n'umupaka wa rusumo mutsobekazi yageze mu rwanda afite amezi abiri avuga ko se umubyara wapfuye mu bihumbi bibiri na gatanu ari mu kigero cy'imyaka mirongo cyenda yajyaga baganiriza ko i nyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe mutsobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugora yumva ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita ku ivuko bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko ntabwo mfite ikintu cyo kuvuga kirenze gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe ndishimye birenze nta nta kindi kintu mfite cyo kuvuga ni ibintu bikomeye cyane na- birandenze birenze ubwenge bwanjye ntabwo ndashyira ubwenge ku gihe ngo mbibone neza ko ari byo koko akeka kuri kurota ntabwo ndimo kubibona ni ukuri kuko ntabwo ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve inda imwe kwa papa ngewe nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu umukomokaho nta wundi muntu ubaho n'umwe numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye ijwi rya amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze iyi myaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu turacyari na mutsobekazi nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha nkacika intege kubera ko aho babaga ntabwo nari mpazi nkagerageza kuza ariko simbona unzana bikanca intege aho numviye rero ikiganiro cyo ku ijwi rya amerika agasaro kaburaga nanjye ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mpfe kureba ibyo gupfa ku- kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze ni ibitangaza by'imana sinzi ko nabivuga umukecuru suzana mukandekezi muri mirongo itanu n'icyenda yari afite imyaka itandatu y'amavuko yasigaye mu rwanda uyu yadutekerereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka buraga narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya amerika agasaro kaburaga ntabwo kajya kancika narabyiyumviye njyumva nsa n'uri mu tuntu tw'udutotsi ariko radiyo nari nayifunguye noneho numvise amazina ya sogokuru ndeguka nicara ku buriri uriya mwana avuga amazina ya sogokuru ngabo y'icondo na nyiraburu numva ni sogokuru na nyogokuru noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa suzana numva ni jyewe mwabagabo mwe bwatinze gucya ngo mbivuge nta muntu ntabibwiye nibwo nabyukaga kare mbwiriye umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye abakobwa ba papa banshaki bash- badushakishije bashakishije umuryango ubwo rero iri koranabuhanga ni ryiza cyane yahise ahamagara i kigali ngo ashaka inomero zawe ngo uze uyitwe erike bagire ubusa noneho uwo yazatse niwe waje kumana iza venusiti aramubwira ati zose mba- ndazifite reka ahubwo nguhe iza venusiti noneho rero venusiti uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu bwarekeye venusiti arampamagara aranyibwira ndamubwira nti ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda iby- ibyiza ukora nkunda uko uvuga umuvandimwe wanjye naramwumvisa ati waratwiyumviraga kuko yaramubwira ati niba suzana kumva ubu wasanga kumva naramwumvaga kuko naranezerewe ntawabasha kubona umunezero nezerewe naranezerewe naranezerewe narabivuze uwo ari we wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka nababwiye ko nabonye abavandimwe
hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe Mwe, byakiriye.
ubu se ntimubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye ubu se nabasha kubivuga ndabyishimiye ndamukunze mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undi n'undi tuzamubona yatubyariye abakobwa beza nishim- nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye musobekazi ntabwo nabona uko mbivuga bwana william nsabimana w'imyaka mirongo ine n'itatu y'amavuko mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu burundi amubereye nyina wabo niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino nyina akimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi ry'amerika kubera igihe cyari gishize ntiyiyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe afitiye ubutumwa abakurikiriye radiyo icyo nabwira abakurikira ijwi rya amerika ni uko radiyo ijwi rya amerika ari radiyo nziza icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi y'impamo ijwi rya amerika rirashishikariza ndetse n'utararyumva ko yajya yumva radiyo ijwi rya amerika ni radiyo nziza cyane kuba byonyine duhuje n'umuryango tukaba twongeye kubona umuryango Eh, ba mama wacu barapfuye ndishimye cyane kuba nongeye kubona mama wacu umuntu uva indimwe na mama nkibimenya ejo bundi nari ndi nari ndi mu mujyi wa kigali nari natwaye abantu ndi umushoferi nari natwaye abantu aho twiriwe tuzengurukana basabye ubure- uruhushya ndabwira nti mumbabarire hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radiyo ijwi rya amerika ku gasaro ka buraga nitugera ah, muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyureyo tujye kumureba barankundiye tuzenguruka za gikondo tuzen- ah, i i remera tuzenguruka kicukiro igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa kigali twageze rwandegisi ndababwira nti rero yambwiye ko a- aho akorera ari hariya haruguru kuri mirezi ya kabiri igikondo nakatishije imodoka baranyemerera ndababwira nti ntago nagenda ntamubonye naragiye musanga ku kazi aho yakoreraga agisohoka murebye nahise mwibwira kubera ko nabonye asa na mama turasuhuzanya turishima ubu yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize ubutumwa bwa nsabimana ntiburi kure y'ubwa nyina wabo bikomeye cyane ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha ntabwo ari ukubeshya ni ibintu bikomeye ubu tuvugana mpagaze aho i nyanza papa yajyaga atubwira ndaho nakwita iwacu nabonanye na bakuru banjye na- nabonanye n'umuryango wanjye abahari bo nababonye ni ukuri ndishimye cyane bikomeye kandi ni- ni- nibo bampuje nabo
agasaro kaburaga kabonetse
inkuru nziza y'agasaro kabonetse yashoje umwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu niyo umwana wari ufite imyaka itanu muri mirongo cyenda n'ine yaje mu kiganiro ashaka umuryango we amakuba yatangiye mu kwezi kwa kane yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu matyazo yaraturutse ahitwa ibuvumo muri komine ya gishamvu kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi be n'abavandimwe be batandatu ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu umaze imyaka makumyabiri n'icyenda nta gakuru afite kabo mu muryango we yirwa ahandi karekezi valenshi atuye mu karere ka huye umurenge wa huye akagari ka rukira umudugudu wa kanaji ikinzanye ni ukurangisha umuryango wanjye kuko jenoside yabaye tutari kumwe twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura jenoside yabaye mba mu matyazo nyine aho ngaho ntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyine aho mvuka nta muntu uhari nsa nk'ugiye mba ariho njya kwibera ariko jenoside yabaye ndi umwana mutoya ndi mu myaka itanu ine gutyo mbwira rero igihe jenoside yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu matyazo ariko se wari wagiye kubasura uturutse he nari naturutse aha ibuvuma nyine wari waturutse ubuvumo ibuvumo bwa gishamvu yego ni inkuru ndende ikiganiro agasaro kaburaga mbwira neza wavuye mu rugo ryari ugana mu matyazo yego ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga ntabwo nari nyazi yego ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga yirirwa ahandi yego ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa izina rya papa banyita karekezi valensi ariko imbere bishoboka ko nitwaga yirirwa ahandi wenda valensi yego yego ubwo rero umuryango wanjye nawe uburyo nzi amazina ya papa ndayazi aya mama ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe papa wawe yitwa nde papa yitwaga karekezi tarisisi naho mama wawe mama akitwa nyirandaberetse matilda yego abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto nzi izina rimwe rimwe ndabazi hari uwitwaga karitina hakaba kiristina hakaba fabiyani hakaba n'uwo bitaga riberata hakaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine ariwe wankurikiraga witwaga mariko
none se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwa agarutse kumva ko ari buvumo ababyeyi bakureze bakufashe bashoboye kumenya neza aho wakomokaga aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njya njyayo ni ibuvumo ariko ubwo ni ukuvuga ngo ni hakuno y'ikansi ni ibuvumo aho bita kwitaba bahita hari aho bitaga kwitaba ndaharuzi yego
hari kwitaba ryo mu mujyi naho ni ibuvumo muri rusange ariko hari ngo hakuno y'itaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane njya ngira
mu gihe ikiganiro cyatambukaga ku ijwi ry'amerika innocent nsabimana bakunda kwita shumbusha yaracyumvise ni umwe mu bambasaderi b'ijwi ry'amerika yaraturangiye atubwira aho dushakira twarashakishije tugera mu karere ka gisagara mu majyepfo y'u rwanda tuhasanga feliciyani uwimana bakunda kwita ringo akaba nyirarume wa karekezi mubwira inkuru nziza yifuje kuvugana na mwishywa we musaba gutegereza gatoya nkamuhamagara ngiki kiganiro bagiranye nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda ntawuzi agakuru kundi alo uwimana uranyumva neza ndakumva cyane rwose umuhungu ubereye nyirarume rero namubonye ari hano kuri telefone karekezi valenshi afite izina rya se umuzi kuri yirirwa ahandi ariko ari hano kuri telefone nakubwiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire karekezi uranyumva ndabumva ndabumva nguyu rero nyokorome uwimana felicien bamwita ringo atuye mu karere ka gisagara akaba ava indi imwe na mama wawe nguyu muramutse reka duguhinda ya bukuru uwimana nguyu mwishywa wawe musuhuze alo muzehe ndahari ndahari ndi hano muzehe muri aho muraho neza sha mwana wanjye murakomeye murakomeye muraho neza rwose ye baba we uranzi se jyewe uranyibuka na nyoko ndamwibuka na tarisira ndamwibuka na karitiri ndamwibuka na shipi ndamwibuka nawe ndakwibuka rwose yego yego yego none se ndishimye cyane ndishimye cyane yego ndakumva kwishima kwanjye kurandenze kereka nkubonye nkaguhurira niho nakumva merewe neza nkumva ndatuje neza tuzahura tuzahura nanjye ndabishyiramo imbaraga ni ukuri ntuzampe iminsi miremire kugira ngo nzahure nawe kuko ntabwo naransinziriye yo ni ukuri ndabishyiramo imbaraga nzaza nanjye ndumva nishimye pe uracyariho neza umerewe neza ndiho ndiho ubu nabaye umugabo umperuka ndi umwana ubu mfite utwana tubiri nanjye narakuze nyine ubu ngubu nagize izindi nshingano nimero yawe ndayiha uyu mwico wawe karekezi valenshi azaguhamagara n'ibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari ijwi ry'amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere y'uko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya noheri reka nguhereho wowe uw'imana hashize imyaka hafi makumyabiri n'icyenda utabona uyu mwishywa wawe mushiki wawe ntakiriho umugabo we ntakiriho abishwa bawe n'abandi ntabwo bakiriho mbese kuba ubonye uyu mwana utari uzi ko ariho uhujwe n'ijwi ry'amerika urumva umeze ute ibyishimo byantashye byandenze ndumva ukuntu nishimye ahubwo ndumva ameze nk'umuntu uri mu ndege
urumva uri mu ndege narinzi ko aryo jyenyine nta wundi muntu mbona nta n'undi muntu nteze kuzabona ubu ndumva ameze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru muzatangire umwaka neza muzagire amahoro menshi ndabashimiye ni byiza cyane ndabyishimiye urakoze cyane w'umure na faresi imana iguha umugisha rwose ndumva unkoreye igikorwa gikomeye cyane ntabura nuko nanakivuga ndetse nari narihebye mvuga ko nta wundi muntu ngira ngira ngo nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo none ubwo faresi ari aho ngaho nkaba numva mwishimiye cyane urakoze w'umure na faresi imana iguha umugisha cyane uzagira amahirwe maremare cyane menshi cyane urakoze cyane ndagushimiye wanjye nta mwana umwe wari wasigaye n'umwe narebaga ubu n'igihe ndiho jyenyine jyenyine diriri diriri diriri
komera nanjye ndagushimiye valensi hari icyo wari ugiye kuvuga nawe twaguciye mu ijambo urimo ushimira ushobora gushimira ukarangiza mbere na mbere ndashimira mwebwe ijwi ry'amerika muzehewe by'umwihariko tuzaganira tunarebana turi kumwe tuzavugana byinshi nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha ariko tuzaganira byinshi cyane ni ukuri ndishimye cyane murakoze ngaho rero umunsi mwiza amahoro y'imana yego murakoze cyane nawe
agasaro kaburaga karabonetse agasaro ikiganiro agasaro kaburaga gisoza umwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu gitangiye n'umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine ni hano kirangiriye ndashimira mwebwe mwese bambasaderi b'ijwi ry'amerika mwe mudufasha gusohoza umurimo wacu wo kubashakira agasaro kaburaga ndashimira cyane ababyeyi mwasanze abana bayerera muri mirongo cyenda n'ine bagizwe imfubyi mukababa hafi mukabafata mukabarera none mukaba mubafasha gushaka imiryango yabo ndashimira abana badafite umubyeyi umwe cyangwa se bombi baza badusanga batwizeye imana yimanye barababona abatarabonye nabo bashaka ababyeyi babo n'abana babo uyu mwaka dutega amaso uyu mwaka uje ndasaba cyane ngo muzababone abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere gisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mutangire umwaka neza mwari kumwe na venisite nshimiye imana bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga